iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti twumvikanira kuri www akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muteze amatwi ni edirwe mubasuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga ariko mbere y'uko tujya mu kiganiro nyirizina reka mugenzi wanjye oriyana abanza bagezeho amakuru avugwa mu burundi muri aka kanya
urakoze dirwe manda baramukije mwese muduteze amatwi kuva kuri uyu wa gatatu ku mugoroba umugambwe uri ku butegetsi sendedefded waratanguje indwi yahariwe umugwanyi umunyamabanga mukuru wa sendedefded evariste ndayishimiye avuga ko ari akaryo ko kwibuka abaguye ku rugamba no kuvavanura n'ikintu cyose cyusubiza abarundi mu njyane z'amacakubiri incamake kuri iyi nkuru mugenzi wacu eloge wirikaneza arayidushikiriza sendede efudede ni wewe twizigiye usubiza iteka abarundi
aha ni mu ngoro y'umugambi uri ku butegetsi ku rwego rw'igihugu muri zone ngagara mu buraruko bw'umugwa mukuru bujumbura ahari ko hugurwa indwi yahariwe umugwanyi umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi yuguruye iyo ndwi yabwiye abanywanyi ba sendedefudede n'abashyitsi bari babagendeye ko abarundi ubwabo batangorane bigeze bagiranira ahubwo bacanishijwemwo n'abazungu b'abakoroni yasiguye ko igihe abakoroni bashika mu burundi basanze abarundi bunze ubumwe hanyuma babuze aho bahera mu kubagabura baca bafatira ku iforoma y'amazuru n'uburebure bw'umuntu evariste ndayishimiye nawe nyene asanzwe ari mu baciye ku rugamba yasabye abantu kwiyindwi yahariwe umugwanyi yobabera igihe co kwirimbura kuri bose uwo munsi rero n'uwo kwibuka amabi abarundi twaciyemwo twongera duhimbaza abitanze kugira ngo tuyavemo turibuka abarundi bose bapfuye bazira ubwoko bwabo nutubere n'akaryo keza ko kwinegura kugira ngo tuvavanure n'agatima k'amacakubiri no guhahamira ubutegetsi biciye ku nguvu no kugira umutima wo kubaga igihugu cyacu aho mubona abarundi ntibamwe mu njyane mu burundi ntitwarimburana mu buhutu mu bututsi cyangwa mu butwa turabyibuka bariko barahiga umwami mwezi ngo bamugandagure ico gihe uburundi bwarokowe n'intwari bihome we yemeye ko hako uburundi buba imfuvyi yopfuma abwigura sebarundi akarokoka mbega uyu munsi ninde yovyemera
uwo yari umunyamabanga w'ishyaka riri ku butegetsi mu burundi evariste ndayishimye iyi mwumva rero ni radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ikibazo cy'inzara ibura ry'ibiribwa biterwa ahanini n'amapfa gikomereye abanyagihugu basanzwe batunzwe no guhinga mu burundi no mu rwanda muri iki cyumweru ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pam ryatangaje ko abantu barenga ibihumbi magana atandatu mu burundi bugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa uwo muryango uvuga ko icyo kibazo cyatewe ahanini n'amapfa n'imyuzure y'ubukure yibasiye igihugu muri uyu mwaka turimo dusoza pamu yemeza ko nta gikozwe umubare w'abashonje ushobora kugera ku bihumbi magana arindwi umwaka utaha mu burundi intara zibasiwe n'ikibazo cyo kubura ibiribwa zirimo na kirundo aho mu ntangiriro z'uku kwezi umukuru w'igihugu petero nkurunziza yasuye iyo ntara mu rwego rwo guhumuriza abanyagihugu no kubizeza inkunga ya leta twazanye ijambo ry'indemesho twabonye yuko mushonje ariko twaje kubamenyesha neza yuko ico ari ikintu kidakomeye cyane ku gihugu cyacu cy'u burundi yuko ibyo dufise byose byaba bike byaba byinshi twaje kubaremesha yuko tuzobisangira mu bisanzwe ngaha mu ntara ya kirundo no ngaha muri komine ya bugabira turazi neza yuko muri abakozi mukunda ibikorwa ntabwo mwifuza yuko muhabwa ibintu muba musanze mubitanga ni nacyo utuma rero ibyabashikiye bituruka ku bidukikije n'uruzuba ntabwo ari uburundi gusa bwugarijwe n'ikibazo cyo kubura ibiribwa mu rwanda naho icyo kibazo kirahavugwa kuri uyu wa mbere ushize minisitiri w'ubucuruzi n'inganda yatangaje ko amapfa amaze iminsi avugwa mu gihugu yatumye ibyo u rwanda rwohereza hanze bigabanuka kugeza kuri kimwe cya kabiri uwo muyobozi yanavuze ko aya mapfa ari nayo akomeje kugira uruhare mu ibura ry'ibiribwa bisigaye bigaragara mu gihugu twumve minisitiri w'ubucuruzi n'inganda francois kanimba nagira ngo mbabwize ukuri ni ikibazo kidukomereye ariko ntabwo gikomereye u rwanda gusa mu by'ukuri ni akarere kose gishingiye ahanini ku izuba ryinshi ryavuye ridasanzwe muri aka karere ibihugu byose byagize ibibazo by'amapfa byagize ibibazo by'amapfa bituma haba rwose guhungabana ku musaruro utegerejwe mu rwego rw'ubuhinzi utarabonetse ahangaha rero nta bitangaza nta bitangaza dushobora gukora iyo umusaruro w'ubuhinzi ubaye muke ugereranije n'ibiribwa abaturage bakeneye ibiciro birazamuka ku bijyanye n'iki kibazo cy'ibura ry'ibiribwa n'umwimbu wagabanutse abakunzi b'ijwi ry'amerika cyane cyane abo mu gihugu cy'u Burundi badusabye gutumira minisitiri ufite ubuhinzi n'ubworozi mu nshingano ze kugira ngo agire icyo avuga kuri ibyo bibazo ahanini bishingiye ku buhinzi n'ubworozi mu kiganiro muri isanga cya none minisitiri dr deo guide rurema yatwemereye kuduha umuvugizi wa minisiteri ayobora kugira ngo tuganire uwo muvugizi niwe uza kugerageza gusubiza ibibazo abakunzi bacu bamaze iminsi bibaza madamu emerance nirera umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu burundi ikaze cyane mu kiganiro muri isanga madamu nirera uranyumva madamu nirera waba utwumva ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni reka mu kanya twongere tugerageze nimero ye hanyuma tuze kugaruka dukomeza kino kiganiro
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya mwadusabye kubatumirira umuyobozi muri minisiteri ishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu burundi ah, minisitiri dr deogide rurema yatwemereye kuduha umuvugizi wa minisiteri ayobora madamu emerance nirera umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu burundi ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane digwigema ndabumva Eh, urakoze nawe kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire dore ko abanyagihugu aribo badusabye ko ah, ubushikiranganji bwanyu bwaduha umuntu wagira i- ibisobanuro atanga mbere na mbere ariko mubanze mutubwire ikibazo kijyanye n'ibura ry'ibiribwa kivugwa mu gihugu cy'u Burundi muri iyi minsi mwebwe mu bushikiranganji bwanyu mubona icyo kibazo cyaratewe n'iki
Eh, mu ikibazo kijyanye n'ibura ry'ibiribwa jewe mu bushinga ntitwavuga yuko ibiribwa byabuze uretse ko ibice bike bike byagize ikibazo c'ihindagurika ryi- ry'ikirere nk'uko mubizi ihindagurika ry'ikirere akaba ari kimwe mu bibazo bi- bihanga igisata c'uburimyi n'ubworozi aho rero byabonetse ko ku irima ry'agatasi eh, imvura itabonetse nk'uko eh, abarimyi henshi bari babyiteze kugira ngo bace batera Eh, aha tukaba dushima aho tugeze kuko nubwo eh, abasanzwe bakurikiranira hagufi ibijyanye n'ihindagurika ry'ikirere nk'uko eh, bakunda kubivuga integekanyo yabo yaravuga yuko eh, izuba rizokwaka ari ryinshi ariko mu ntango imvura iramanza iragwa abanyagihugu baca baratera hariho abihutiye gutera hariho n'abandi barindiriye uno munsi aho tugeze biraboneka ko eh, imvura isa n'iri kwiragwa eh, ahanini ahenshi mu ntara zitari nkenya z'igihugu cyacu aho ni ku irima rya- ry'agatasi ariko kandi ku irima ry'impeshi eh, ryo mu gihe biheze imvura yari yaguye ari nyinshi byaboneka ko umwimbi utazoboneka ku rugero rushimishije ariko siko byabaye harabonetse umwimbu by'ukuri eh, ku rugero rutari rutonya ubu rero ntitwavuga ngo ikibazo cy'inzara ngo tugifatire muri rusange kuko mu gihugu cyose ntitwavuga ko eh, abenegihugu igihugu cyose mu ntara zose eh, babangamiwe ni- ni- n'icyo ni- no kubura ibifungurwa nibyo rwose ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ryavuze ko intara zibasiwe cyane n'intara ah, zo mu majyaruguru ah, y'igihugu ndetse no mu burasirazuba bw'igihugu
Eh, i- i- aho dufise ikibazo ni mu ntara ya kirundo naho nyene si mu makomine yose ni mu makomine abiri gusa isoni na bugabira Eh, naho nyene ugereranije kuraba ni ku mitumba mirongo ibiri n'umwe ugere ku mitumba ijana na mirongo icenda n'itatu iharugwa urumva rero turabye eh, iyo mitumba uko ingana ntitwoca tuvuga rwose ko eh, abenshi bishwe n'inzara ariko kuri iyo mitumba biraboneka eh, nk'uko abagiye bishikira ku kizi babibonye barabona ko iyo mitumba abenegihugu b'aho hantu by'ukuri bafite ikibazo cy'ukuronka ibyo gufungura Ah, madamu nirera hanyuma se mukurikije ibipimo mukura mu bashinzwe iteganyagihe hari icyizere mwaha abanyagihugu ko ah, ikibazo bamaranye iminsi ubu kigiye ku- gukemuka
Eh, urabona ihindagurika ry'ikirere nicyo gituma babyita ihindagurika hanyuma abajeje gutanga eh, ibiharuro sinzi kubera ko novyita integekanyo baravuga ati izuba rizokwaka igihe kininiya hama eh, ugasanga imvura iracishijemwo ikagwa mugorumva muri iyo ntegekanyo baba batanze ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ntibuheza ngo bwicare buraheza nabwo bukitunganya kugira ngo abarimyi ntibahave eh, bajyana nyine ni- ni- eh, n'inkuru ko ziba ziri ko ziratangwa ubushikiranganji bugaheza bukitunganya mu kubaronsa umwavu hakiri kare w'ikizungu mu kubaronsa imbuto zirobanuye kugira ngo nubwo byoshika iryo zuba rikaka cyangwa imvura iguye uko ariko kose umurimo aba yiteguye twebwe rero mu bushikiranganji ntiduheza ngo dusamare turaheza tukabikorera ko uko biri kose madamu ni rera iki kibazo nako i- eh, iki kibazo cyagaragajwe n'abanyagihugu badusaba ko twabatumira mu bushikiranganji bwanyu kugira ngo mugire ibisobanuro mubaha reka tubahe ijambo babibarize reka duhere kuri vensa mwiriwe neza uri hehe
uruzi mu ntara y'uruzi gerageza uzamure ijwi ryawe ariko
Ha?
gerageza uduze ijwi ntabwo tukumva neza
Ah, ubu muranyumva Eh, turakumva ikibazo cyawe
Eh, ikibazo jewe nshaka kukibaza uwo muvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi
baza turakumva ati kubera iki iyo babonye ikirere kizahinduka badashobora kubwira abarimyi bakaba baritegura hakiri kare kuko bo baba bazi nyine ibintu bashobora kubifata bo hama ikindi kibazo nacyo hamaze ati mbe kubera iki nk'intara ziba zatewe n'inzara badashobora kuvuga tereka turabe tubashyire ibintu by'imbuto kugira bashobore kwi- guhinga hakiri kare kubera ikirere kiba cyahindutse hama ikindi nacyo nkavu- nkabaza ati none ni kubera iki iyo abanya- abenegihugu baguze amase muri leta ashobora guteba byo byo biva kuki nta kuntu bashobora kuza barayaba hakiri kare kugira abarimi hakiri kare bi- bashobore kurwanya inzara urakoze vensa ah, ubajije ibibazo bitatu Oli- Ntere.
olivier na celestin mube mugumye kuri telefoni mu kanya namwe ndabaha urubuga mubaze Ah, madame emerance nirera gerageza usubize bino bibazo bya vensa ndibaza ko ari ibibazo bitatu
arakoze vincent yavuze ngo ari mu ruyigi ikibazo cya mbere avuga ati ikirere gihinduka kubera ko ubushikiranganji butabivuga imbere y'igihe kugira ngo abarimyi bitegure ku by'ukuri eh, ubushikiranganji buhora bubivuga kuko uko ubushikiranganji butunganije burafise eh, abayobozi bajeje uburimyi n'ubworozi mu ntara burafise eh, abajeje uburimyi gushika ku rwego rw'amakomine n'urw'imitumba nibo rero eh, baheza bagatanga iyo nkuru bakabwira abarimyi wanashaka babicisha mu bice bitandukanye hariho amatangazo aca mu masengero hariho eh, iyo- abo bajeje uburimyi mu makomine baca babihanahana n'abajeje ku mitumba gushika bishikire umurimyi nibyo birashobora gushika bose ntibaronke inkuru ariko ntitwovuga ngo ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ntibuba bwabikoze hama ku rwego rw'ubushikiranganji burafite igisata kijeje kumenyesha amakuru icyo gisata kirafite ibiganiro bica ku iradiyo y'igihugu igihe cyose hariho i- i- i- inkuru yo gutanga buraheza bukabicisha no muri uwo murongo kugira ngo abenegihugu bashyikire
ngira ngo hari n'ikindi kibazo yari avuze kijyanye no gutanga imbuto ko ngo mwakabaye mutanga imbuto ah, mu gihe mubonye ko igihe cy'itera kigeze
Eh, abarimyi by'ukuri barabizi eh, barahimirizwa cyane kwitegura kugira ngo eh, baronke imbuto Eh, cyane cyane mbere zirobanuye kandi ubushikiranganji eh, burababwira bivanye n'ibisata bigeje gutunganya imbuto Eh, baravuga hari hari abagwiza mbuto bashobora kuroswa imbuto abo barimyi nabo bagaheza bakitegura kugira ngo bagende kuzigura ubushikiranganji eh, sinovuga ngo buratanga imbuto gutyo ariko burafasha ko abagwiza mbuto baboneka kugira ngo umurimyi akeneye imbuto ayironke kandi ayironke ahamwegereye
urakoze cyane reka dufate na olivier mwiriwe neza uri hehe
mu rwanda ikibazo cyawe ugerageze kubaza ikibazo ah, cyumvikana ku ah, ndibaza ko hari ibibazo mushobora kubaza bireba u rwanda ah, umuvugizi ah, madame merance nirera atashobora gusubiza keretse niba ikibazo cyawe ari ikibazo rusange
yego ni rusange ngenda ngira ngo mubaze Mm.
ese ko abaturage tubizi neza yuko kugira ngo uhinge uhinga wariye uhaze ese ni iki bari gukorera abaturage mbere yo kubaha imbuto ni iki bari gukorera abaturage kugira ngo babe ba- bahinga bafite imbaraga
Ura- urakoze cyane olivier Ah, reka dufate na celestin mwiriwe neza
mwiriwe ikibazo cyawe uri hehe
ndi burundi ikibazo
ngenda mfite utubazo dutatu Ah, tugomba kubaza umutumire nabo Abo gerageza mu Rwanda ge- muramutse kwa- gerageza uhine ibibazo byawe dufite abantu benshi kuri telefoni bihinemo ikibazo kimwe gusa njye nabo mumaze umutumire Mm.
ikibazo cy'inzara hanini bashobora kubona cyo bagiterwa n'iki ku bwabo Mm.
ubu ngubwo abanyagihugu bo ntibabafitemo uruhara gute cyane abajejwe intwaro ikibazo gira kabiri iyo uvuze ngo iyo uvuze- iyo uvuze ngo abanyagihugu cyangwa se leta bashobora kuba babifitemo uruhare gerageza usobanure ikibazo cyawe cyumvikane kugira ngo nawe bimworohe ah, kugusubiza Eh, ni ukuvuga nk'uku urabona nk'ubu nk'ibintu bi- abanyagihugu bamwe bamwe Mm.
barashobora kuba ni ukuvuga mu ku- guteza inda nabo bafitemo uruhara nko mu konona ibidukikije Mm.
dufate nko mu guturirira ibiyorero cyangwa mu ko- mu kwa- mu kwangiriza amashyamba Mm.
ikibazo gira kabiri Mm.
none ko tubona abafundi b'inde mu mako bene usanga bahari ubwo bobo bara- bararangura akazi- akazi bajejwe mu gufasha abanyagihugu bashobore kwi- kurima bigezweho
urakoze Cel- urakoze celestin Ah, madamu nirera ah, olivier yarabajije ngo kugira ngo umuntu abe yajya mu mirima arime cyangwa se ahinge nuko aba afite ingufu yariye hanyuma unasubize ibi bibazo bya celestin
urakoze cyane edi ku by'ukuri umuntu kugira akore ni uko aba afise ingoga ari nacyo gituma eh, ubushikiranganji bwitunganije kandi eh, intumbero ni uko umurimyi wese umurindi wese yoronka icyo afungura agafungurira umuryango mbere akaronka n'umusaruro we ashobora eh, gushikana ku isoko kugira ngo ashobore kwikenura mu bindi aba akeneye ubushikiranganji rero nti- nti- yavuze ngo mbega ngo banka kubaha imbuto ubushikiranganji ntibwanka kubaha imbuto ahubwo ubushikiranganji bukora ibikorwa byose bishoboka kugira ngo haboneke imbuto zirobanuye bugafasha no kugira haboneke abagwiza mbuto bashobora kuzigwiza mu ntara zitandukanye mu bice bitandukanye kugira ngo umurimyi nawe ahavura aronke iyo mbuto irobanuye bitamugoye mbere nshingirira ko ngaha eh, duhamagarire abarimyi kwijukira gutera imbuto zirobanuye kuko zirafasha mu igwiza ry'umwimbu kandi eh, zira- usanga kenshi imbuto zirobanuye zinarinda n'indwara kuko mu bisanzwe bihanze igisata cy'uburimyi n'ubworozi harimo indwara z'ibyaduka
urakoze cyane madamu emerance nirera ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu gihugu cy'u Burundi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema reka dufate na kori mwiriwe neza kori uri hehe
Eh, ndi mu karere k'ibiyaga binini ariko ikibazo cy'uburundi ndagikurikiranira hafi kuko ndi umurundi naje ikibazo cyawe rero
Eh, ikibazo mfise ahanini ni uko umengo umuvugizi ariko eh, arasigura ibintu uko atatiza kubisigura kuko igihugu cy'uburundi turavye tanganyika tukaraba intara z'uburundi ukuntu zimeze ahantu uvuga nka cibitoki makamba ikiyaya c'imbo cose niki ni ahantu habera cyane aho hantu iyo bariho eh, umugambi bakora n'abanyagihugu neza ni- ni ahantu bashobora kugaburira izindi ntara hanyuma ikindi gituma ndiko ndavuga ariko arakweta ibibazo ntabwo natumbereza uko ari ingorane ya politike ngaho mu burundi impunzi zirenga ibihumbi amajana atatu ziri hanze hariho eh, ibintu bidasanzwe n- n'abadandaza bovuga ngo baraje gushiraho imitari bimeze uku bitabigorana Eh, nk'akarorero aha nagomba ce ntanga akarorero nk'abarimyi bo mu rugombo ubu u- baracitse umutima kuko mu minsi iheze kubera ibibazo bya politike biri mu burundi itomati barazisheshe abandi ubu bariko bararira ntibabona n'ukuntu bazokwishura mu mabanki mwumve rero ukuntu umu- umuvugizi w'umushikiranganji yo- yovuga uko mu gihe eh, tubizi neza yuko mu citoki ca rugombo genda hasi inzoga eh, y'ibitoki ijya bita rwombo iba nyinshi kugeza aho bageze bakongera umugambi bakazishyira mu macupa zigatunganywa neza iyo umwimbu wabaye mwinshi ntuseseke cyangwa ngo ku isoko bice ibiciro bihinduka ngo ni ukwica uko hariho eh, politike nziza twakuze twumva y'ibigega ibigega rusange ntibikunda abarundi batarasubiza hamwe umuvugizi rero abarundi iyo nibaza yuko yotumbereza neza akabona yuko ikibazo cya politike ntirani n'umuvumo ahubwo ku gihugu kuko eh, iki kigo yi- abarundi bafise eh, mushitse n'ahantu eh, umurundi wese ari twese turarira kuko eh, twarazi ibihugu duturanye mu kuri kw'imana eh, urazi ukuntu abandi banyagihugu babayeho ni ibintu biteye igomwe umuvugizi rero natumbereze neza eh, murakoze cyane urakoze ah, madamu nirera ngo gerageza utumbereze neza
ndabumva selesite sinzi ko wankundira hari ibibazo bya selesite ntari bwishure yego
yabajije ati mbega inzara iterwa n'iki burya abarimyi bobo ntibaba babifite mwo uruhara mu konona ibidukikije cyangwa amashamba Eh, kuri iki a- abarimyi eh, barasabwa nk'uko ubushyikiranganji bwa nkwabo bubivuga bubicishije ku bajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ndetse n'abafundi b'indimo ku- ku- gutunganya neza indimo zabo mu guca imikobeko no kuyitera ko ibyatsi eh, birinda eh, bizigama isi kuko kandi nibutse ko ari umugambi leta yashyizeho wo kurwanya inkukura ubitesheje ku gutera ibiti ku misozi ihanamye ndetse no eh, mu ndimo ibyo kandi bikazofasha abarimyi kuko umurimyi yakoresheje ingufu ziwe agakoresha ifumbire y'ikizungu agakoresha ifumbire y'ikirundo agakoresha imbuto zirobanuye mugabo ntakingire isi inkukura ije iraheza ikonona by'ukuri uyu ni umugambi wa leta kandi byongeye abanyagihugu abarimyi bacu bakaza barakurikiza impanuro bahabwa n'aba- eh, n'abajejwe indimo gushika ku rwego k'umutumba ari ukurima kijyambere ari uko gukoresha ayo mase y'ikirundi ba- ba- bavanze n'amase eh, y'ikizungu aha harimo kwijukira ubworozi buto buto kuko hariho n'umugambi wa leta wo kuronsa ibitungwa bito bito na bininiya kugira ngo iyo fumbire y'ikirundi ntibure baheze bayikoreshe bavanze n'irya fumbire y'ikizungu kugira ngo eh, isi igumane akanovera kuko izo fumbire zibiri kimwe cyose gifise uruhara rwaco eh, mu ku- mu kugira ngo igiterwa kimererwe neza yavuze kandi ati mbega abafundi b'indimo ko boba bafasha mbere mboneho n'akaryo ko kumenyesha yuko ubushiranganzi bw'uburimyi n'ubworozi buhejeje kwe- kugira icegeranyo cyerekana neza umufundi w'indimo wese ahatumbereye uruhara rw'iwe mu gufasha umurimyi gutyo bakazoheza bakaraba niba koko abo bafundi b'indimo uruhara rwabo rugaragara aho rero tutazoba ruboneka bakazoheza bakiga ukungene babitunganya mugabo mu ntumbero ni uko umufundi w'indimo wese ahari yabwiriza gukora igikorwa ciwe mu gushyigikira umurimyi mu magambo make iki i- ibibazo bya kori mu magambo make cyane
Eh, jewe hanini yavuze ati ni ikibazo cya politike tumuvugizi ntariko arabisigura uko natumbereze jewe ntumbereza mu gisata nk'umufundi ariko avuze ati eh, ni ibibazo bya politike jewe nanjye ndabivuga ko ari ibibazo bijyanye no gufasha umurimyi ingene yo kwitunganya kugira ngo agwize umwimbu inzara iveho mu gihugu kandi birashoboka ibi nta kintu na kimwe kidashoboka iyo abantu bagiye hamwe bakumviriza impanuro bahaye aba ba- abajejwe uburimyi bagafashanya n'abajejwe eh, intwaro mu mategeko cyangwa mu bikorwa byose bigenda biravugwa kugira ngo ibikorwa bigende neza avuze iki cy'abarimyi bo mu cy'ibitoke i- i- i- itomati zabo eh, aha anye ni uko yamenya neza yuko hariho ihinguriro ritoya ry'uko aba barimyi bohingurirwa itomati zabo kugira ngo zishobore kubikika zi- zi- ziteguye ndamumenyesha yuko icyo kibazo kiri mu bintu y'ubushikiranganji kandi ko umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi ubwiwe yihagurukiye akagenda mu rugombo haragenda aho iryo hinguriro ryubatswe aravugana n'abarimyi b'itomati n'abajeje intwaro n'abaserukira abandi ndetse bari mu nama ishingamateka kugira ngo barabe neza ikibazo aho cyabereye hama barabe icyokorwa kugira ngo ihinguriro ikore icyo- Novuga icyo- ko icyo gihe ihinguriro ma- madame me- ry'itomati gusa madame- no mu bindi bice amahingo ariko arakorwa kugira ngo umwimbo ntiwononekare ushobore kubikika wahinguwe ese icyo ni cya gihe minisitiri yagendaga agasanga abashinzwe iryo hu- hinguriro a- atariho bari
yarahisikiye uwo munsi ku by'ukuri siho bari bari mwarabyumvise ariko mu nyuma baritabye barazana urufunguruzo barugurura hama baragenzura si bo bonyene kuko umushikiranganji yashizeho umugwi ubikurikirana neza urimo abo mu bushyiranganji bw'uburimyi n'ubworozi abarimyi b'itomate abaserukira abandi eh, mu nama nshingamateka bavuka mu cy'ibitoki abajeje intwaro barabona byose ikibazo aho cyabereye uwo mugwi ukaba uri urakora ibishoboka byose kugira ngo iryo hinguriro rikore nibutse kandi ko mu gisata cy'uburimyi dufite igisata kigeje guhingura cyangwa gukora ubushakashatsi ku byavuye mu- mu mwimbu eh, senteya bakazoca bafasha kugira ngo iryo hinguriro ry'itomate eh, ibyo babonye bitagenda neza bitorewe umuti bisubire rikora ku by'ukuri ikibazo kirazwi n'umushikiranganji kandi nongere ndabisubiremo yarahishikiye ibi rero ntibiraba ku mahinguriro y'itomate gusa eh, ubushyikiranganji buratera akamo abandi bose babishoboye gushinga amahinguriro ashobora gufasha mu guhingura ibindi bifungurwa ndetse hakaba hari abamaze kubikora kuko hari abahingura ifu y'ibigori hari abahingura ama- amavuta y'amahoke eh, hari abahingura ifu y'imyumbati nta wovuga rero ngo ni ikibazo cya politiki ngo nta kiriko kirakorwa ibyo byose ni ukugira byerekane ko igisata cy'uburimyi n'ubworozi kiriko kiritunganya kandi kibandanya ku neza y'abenegihugu urakoze cyane madame emerance nirera ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu burundi ariko edi untunge gato ntaguciriyemwo yego hariho ikindi kibazo yavuze ati ibigega rusange ntibikunda mu magambo make cyane
ego cyane ni ukuri mm, reka nda- n- nanjye mvuge yuko bikunda kuko ahatari hake mu ntara zitari nkeya ibigega rusange byarubatswe kandi abanyagihugu barabyitabira mu gushinguramo umwimbu wabo na cyane cyane ko bamaze kubona akamaro k'ibyo bigega rusange birabafasha kudasesagura birabafasha kutibwa birabafasha ku- kubika imbuto birahari ibigega rusange ahubwo ni umutera akama doze nta mu bushiranganzi bw'uburimyi n'ubworozi bumushikane ku kivi araba aho bwubatse n'ibishinguwemo urakoze reka dufate na emmanuel mwiriwe neza
ubu mwiriwe neza uri hehe emmanuel uri hehe emmanuel eh, uranyumva niba emmanuel tumubuze kuri telefone reka dufate samuel mwiriwe
mwiriwe neza mutamu uri hehe
je ndi mu burundi ikibazo cyawe mu magambo make cyane
mbo jewe ndiko ndaraba mu gihugu c'uburundi gituma inzara iriko ira- irabica bigacika rimwe na rimwe birashobora kuva no kuri organisation umuvugizi Niyo- yavuze niyo ko mpamvu- umuvugizi yavuze ko ikibazo cy'inzara kitari mu gihugu cyose ko kiri ah, mu duce tu- turi mu ntara ya kirundo cyane cyane
mu ntara yahe
ya kirundo
mbo uriko uraraba keretse ko mu kirundo ariho bimaze kwigaragaza ariko uriko uraraba mu gihugu nka cose haravugwamwo inzara biturutse ku bintu vyinshi niyo mpamvu we ikintu umuntu yosaba eh, igisata kijanye n'uburimyi ahubwo cari gikwiye kwitabwaho gusumba ibindi ibindi bisata byose kubera ko hamaze kubaho inzara n'izo ndwara za malariya n'izindi ndwara ziturutse ku nzara zirashobora guca zihadukira rero umuntu yosaba leta uyo muvugizi yene akomeze kutuvugira kugira ngo leta yiteho ico kibazo ico gisata kugira ngo kironke uburyo bikunde kugira ngo bukore kuko nk'ubu kurima nk'ahantu hatega abarimyi bidusaba gukoresha amase ari uriko uraraba nta bitungwa ubu bikihari abandi baragenda boshobora kubigura umwavu w'ikirundi urazimvye bisaba gufata mu mugongo umunyagihugu muto muto adashoboye kuronka ivyo byose kandi muri ico gihe ivyo bibaye uburimyi bwogenda neza murakoze urakoze samuel reka dufate emmanuel eh, mwiriwe
mwiriwe uri hehe emmanuel
ndi i kigali mu rwanda ikibazo cyawe
ikibazo cya nagira baze umushikiranganji ujejwe imi- imi- imi- ubuhinzi urabona ko ihindagurika ry'ibihe rikomeza ribandanya kugira ingaruka mbi kuri ibi bihugu byacu bya south africa ni izi sitapa bafite kugira ngo babashe kugabanya inzara iri mu baturage ko no mu rwanda ihari
Ura- ura- ikindi kibazo cya kabiri ego ndagira ngo mwaze ikindi kibazo cya kabiri none ko abanyagihugu bato batoya bo mu burundi batemeye guhahirana n'abo mu rwanda babona inzara itazobandanya ibica kurushaho
urakoze emmanuel reka dufate na tsiyeri mwiriwe neza tsiyeri mwiriwe
Oui.
ikibazo Neza, cyawe neza.
ikibazo cyawe
Eh, ah, ikibazo icyo nterera yego
ku iyo nzara iri mu kirundo Mm.
je nabona umunyagihugu wese yo kuyumvamo agatima kugira ngo tubafashe kugira nabo bagerageze kurengera iyo nzara iriyo kuko uruzuba rwahasariye
urakoze Thierry uh, urakoze Thierry kuri icyo ki- ah, gitekerezo cyawe Ah, madame nirera ah, Samuel yavuze ngo leta ikwiye kongerera ubushyikiranganzi bwanyu uburyo kugira ngo nabwo bushobore kugoboka abaturage bo hasi badafite ubushobozi ah, bwo kubona ibikenewe kugira ngo ubuhinzi bwabo bube bwatera imbere bashobore kwihaza ah, n'iyo nzara ntibahure nayo
Eh, urakoze cyane edi samuel reka ndamushimire ku cyiyumviro cyiwe ya- yashikirije ariko kandi nibutsa yuko leta ugereranije kuva mu bihumbi bibiri na cumi ni uko muri uno mwanya edi ntonge ntafite ibiharuro byari kukwereka neza ingene eh, ubu- ah, uburyo bwagiye bwongereza muri icyo gisata kuko leta irabizi ko igisata cy'uburimyi n'ubworozi gitunze abarundi benshi yagiye yongereza rero uburyo kugira ngo ibikorwa cyangwa imigambi itari mike ishyirwe mu ngiro uno mwanya tuvugana mu ntonge by'ukuri nta biharuro se nari kubereka ingene uburyo bwagiye eh, bwongera ko ariko kandi ndamwibutse yuko leta eh, ni umubyeyi wa bose ifite byinshi biyiraba ariko kandi igisata cy'uburimyi n'ubworozi ku by'ukuri eh, ntiya- ntiyagihebye nti- iracyitayeho kandi eh, biranaboneka u- urabye eh, no gushika uno munsi ibibandanya bikorwa mu ntumbero yo kugira ngo inzara eh, tuyirwanye mu burundi umwimbi wiyongera yavuze kandi ikijyanye n'ibitungwa ngo nta bitungwa bihari Eh, nibaza yuko tuvuze ngo nta bihari eh, biba bibaye eh, twaba turengeje kuvuga ibitungwa birahari kandi ni umugambi wa leta wo kuronsa bene igihugu ibitungwa haba bito bito cyangwa binini leta rero ifatikanije n'imigambi imwe imwe ikorera muri icyo gisata bakaba babandanya kandi gutanga inka kugira ngo haboneke umwavu w'ikirundi uworose inka araheza muri rwa runani rw'abasangiye urugendo mu iterambere iya mbere ivutse barafite ingene bakurikiza aka- aka- akayokorera uwundi gutyo gutyo bakagenda bagahanahana ibyo rero ni mu ntumbero y'uko umworozi cyangwa umurimyi hazogera igihe akaba afise igitungwa yoroye abadashoboye gutunga ibitungwa bikuru hariho ibitungwa bito bito nk'impene eh, inkoko ingurube udashoboye gutunga igitungwa naho harashizeho umugambi wo kurimba bya nyabarega nyabarega ni ukuri ntakisaba umurimyi wese ahari ku rugo rw'iwiwe arashobora gukora bya nyabarega gusa umugambi uhari ubu ni uwo kubafasha kubigisha kubereka ingene bashobora gutunganya izo za nyabarega kugira ngo nabo bashobore kuronka uwo mwavu w'ikirundi ashobora gukoresha hamwe n'umwavu w'ikizungu kugira ngo isi igumane akanovera kayo Eh, urakoze madame emerance nirera ibyinshi byari Thierry- byabajijwe wigeze kubisubiza Thierry nawe yego
Thierry ahetse kuvuga intererano ni ukuri ndamushimiye cyane kuko eh, mu migenzo y'abarundi eh, barakundana mbere ndamumenyeshe yuko leta ya- yatanze intumbero y'uko buri ntara ni ukuri bokwegeranya ibifungurwa bakagenda bagashyikira abo bantu bo mu kirundo bagera mu- muri uno mwanya mu kurindira y'uko eh, indimiro zabo kuko zahuye n'uruzuba rwinshi ariko ubu akavura kariko karagwa mu kurindira y'uko bazohavura bakaronka eh, ibyo bimbuye na bikeya babe barabafasha ubu ntibicwe n'inzara ibyo nabyo babahaye urabona iyo uriye buriye nyine ariko nabo aho bari tukabatera akamo ko bibyukira eh, gutera ibiterwa byimbuka n'ingoga kandi ahari imyonga bagatera ibiterwa bakavomera kugira ngo uku gukerwa kwabaye kubera izuba ryinshi ryatse hageze aho borima basi bazobe bafite icyo baba barikora ko mu kurindira ko ibiterwa eh, bimera Ah, uwitwa ndibaza ko ari emmanuel yakubajije ikibazo kijyanye ah, n'icyemezo cyafashwe na leta cy'uko ah, nta mwimbu wemewe gushorwa mu gihugu kibanyi cy'u rwanda
Eh, kuba harafashwe ingingo y'uko ibi- ibifungurwa bi- bitarenga imbibe ni mu ntumbero nyine yari iyo mu ntumbero y'uko eh, ibifungurwa biguma hano kugira ngo bafashe abenegihugu kuko abajejwe ibirere bavuga yuko izuba rizokwaka ari ryinshi imvura yaguye nko mu kwezi kw'icumi na kabiri ibyo rero kwari kugira ngo bafashe ibifungurwa abenegihugu ntibihutire kubijyana ku masoko kugira ngo iryo zuba niryaka nk'uko iyo tegekanyo yabivuga umwenegihugu ntaze yi- eh, abure icyo afungura cyangwa ngo yibuke gukanura amaso kandi yamaze kubishora kwari rero ko mu ntumbero y'uko bakinga by'ukuri kandi iyo bimaze kumera gutyo eh, leta ibikishije mu nshingano z'ubuhinzi n'ubworozi baraheza bakitunganya ku neza eh, y- y'umwenegihugu erega niko ni- nicyo nicyo babereyeho ni ugufasha kugira ngo umunyagihugu nta- ntasonze kandi yari yararimye akongera akimbura kandi eh, u- ubirabye neza kurima eh, iby'iyo mpeshyi nyine rya- uru- umwimbu wari wabonetse ni ukuri byari kugira ngo baziganye umunyagihugu igihindagurika ry'ikirere n'iryamera eh, nk'uko ryari ko riravugwa umwenegihugu eh, ntazagire eh, inzara ahambere nshingirira ko mbandanirije kuri bane biravuga ati ibigega rusange eh, ngo ntibikunda imbere byaranafashije rwose kuko abenegihugu bari babitse mu bigega rusange byarabafasha kugira ngo bikenure bike bike uko babibona muri icyo gihe Eh, madame Merance dufite abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika bafite ibibazo reka duhere kuri alice mwiriwe neza
mwiriwe neza uri he alice
ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya mwaro ikibazo cyawe
ego Ah, ndaramukije ubwa mbere na mbere uwo mutumire barakumva
jewe eh, na ubwa mbere na mbere ndiko ndumva ku kibazo c'inzara gihanze igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda ndabona ko biriko birava cane cane ku ihindagurika ry'ibihe ariko rero ah, mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi baravuga yuko abarimyi bakwiye kurima cane cane ibiterwa ah, biku- bi- bihangana n'izuba birinda izuba nk'imyumbati ibijumbu ibitoke n'ibindi ariko rero hariho igiterwa cyahora gifasha cyane cyane imiryango igiterwa cyitwa amateke nashaka kubaza uwo mushikiranganji yuko ah, muri izabu canke irazi aribyo bigo tuzi ko bijejwe kugwiza imbuto ko icyo giterwa batoshobora kukigira ko ubushakashatsi kigasura kikagaruka kuko ubu unye nta kikihari mu ntara zimwe zimwe ayo mateke ntakibaho nayo yari mu biterwa mbumbarugo Ah, anyishure kuri icyo kibazo hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri ndashaka kubaza cyane cyane ku bijyanye na urbanization urbanization mbega ntiyoba irimwo mu bintu bituma inzara igwira mu gihugu ko mbona nk'ahantu hari ama espace cultivable turavye nko mu carama canke tukaraba aho bariko baragira viabilisation mu ruziba n'ahandi turabona yuko aho hantu hari ahantu abantu barima bakimbura cyane ibi ibiribwa byafasha igihugu cose abantu bose bakabona kumererwa neza ibiciro bikaba bito bito ku isoko none aho ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ubwo buriko burakorana nabo muri environnement kugira ngo barabe ibi bintu biriko biraba amaterekiritivable bareke kuyubakamo ahubwo abandanye akingirwa kugira ngo abe amasindimwa atuma igihugu kimera neza ni ibyo bibazo nari mfise urakoze urakoze cyane alice guma ku murongo madame Merance nirera umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu burundi agusubize niba hari ikindi wifuza ah, kumubaza ube wamubaza madame nirera
ndabumva edi Mm.
yabajije ko mbere mbanze ndamukosore gato jewe ni nirera emerance mvugira ubushyikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu kubaza ikibazo yavuze ngo mbaze uwo mushikiranganji jewe mvugira ubushikiranganji yego hama kuri iki ca- c'amateke nivyo ndamuhumurize ndamubwire ko ikigo izabu kiriko kirakora ubushakashatsi kuri iki giterwa c'amateke kugira ngo eh, barabe eh, ko cyosubira kike- ki- kikarimwa mu gihugu kandi ndabibutsa yuko ikintu cyose igiterwa cyose cyoba cyararimwe ngaha tutavuga ngo cyaragiye bugirire kuko ubushakashatsi buba bufise bwarasigaranye buba bufise iyo mbuto buraheza rero bugakora ibikorwa kugira ngo barabe eh, ko icyo giterwa gisubira kiga- eh, kikarimwa ndetse bakaraba hehe cyokwimbuka gusumba ahandi ari sereri mwaro ni umuhumuriza muga mu kurindira ko eh, i- ayo mateke a- a- a- arimwa kugira abivuzi bijomba imyumbati n'ibindi kugira ngo eh, turabe ko twohangana n'iryo hindagurika ry'ibirere eh, mu kurima ibyo dufise ubu hagufi yavuze kandi ngo ikijyanye na iribanizasiyo ku by'ukuri ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu bikorwa byabo ni ugufasha abarimyi kubigisha kurima no korora kijyambere mu bijyanye na iribanizasiyo byabivuze birafise aho bikorerwa ariko kandi ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ubwo bushikiranganji buraheza iribanizime ni leta imwe eh, baraheza bakicara bakaraba ibibazo baba bifite babikurikiranira hagufi baraheza rero bakicara bakaraba bagatorera umuti ku kibazo kimwe cyose uko kije bivanye n'aho eh, gikorerwa
ariko se wowe kuri wowe ubona icyo kibazo cya iribanizasiyo cyaragize ingaruka ku bijyanye n'ubuhinzi cyangwa se ubworozi
Eh, ku- kuvuga ko kiba cyaragize eh, uruhara nibyo nk'aha mucyarama yavuze nibyo hararimwe umuceri ariko ubu nta muceri ukiharimwa ariko kandi tuciye turengana uretse umuceri warimwe ngaha mu kiyaya tugeze mu ntara hagati ubu umuntu arashobora kurima umuceri ahandi aho imyonga itunganijwe Eh, mu ko rero eh, tworindira ko iki cya ribanizasiyo avuga boba baraciga abakijejwe two- nokwerekana canke twokwerekana ingene ibibindi iki nk'iki cy'umuceri akarorero nk'uko yakivuze muri cya ramadonka muri pirene ubu icyo giterwa kigeze eh, no mu zindi ntara ariko iki by'ukuri kirazwi kandi aba- eh, babikurikiranira hafi baraheza bakicarana bakabiganira notanga nk'akarorero ku kijyanye n'igiterwa eh, cy'ipampa kujeriko eh, aho amatongo yayo yari ari mu rukoko ko umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi bagiye hamwe n'umushikiranganji ajejwe ibidukikije eh, kugira ngo barabe ingene eh, ikogereko yohe- yohavura ikagukirwa kandi mu kurima iki rero cyonyine kirakwiye kugira ngo twerekane yuko bari hamwe baheza bagatorera umuti ibibazo byose biba bihari urakoze cyane madame merance nirera alice waba unyuzwe n'ibisubizo uhawe
Eh, ndanyuzwe buke buke mugabo avuze ngo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ngo na n'abo muri environnement ngo ni leta imwe ariko nari nashatse kwi- ko- kubaza neza yuko bashobora gukora gukorana hama bakamenya ati aha hantu tuhakorera iki aha naho tuhakorera iki kuko urumva urbanisation cyangwa urbanisme na na na environnement bategerezwa gukorana en franche collaboration
urakoze alice kuri ibyo bitekerezo n'ibibazo byawe reka dufate na faustin mwiriwe neza faustin uranyumva faustin dushobora kuba tumubuze reka dufate abraham mwiriwe
Mwiriwe neza uri hehe
ndi bujumbura ikibazo cyawe
by'ikibazo nashaka kubaza abo none leta iri kwitegekanya iki ko tubona mu ntara ya ya kirundo kenshi na kenshi usanga inzara ya migenda yisubiriza hari igihe iminsi yose waba usanga inzara iguma igaruka igaruka leta iri kikora iki cyane cyane nk'uko mu kirundo kera twumva ngo ni ikigega cy'igihugu niba niyo migambi ifite irya ntara kugira ngo ive muri iyo ngorane irimwo ya mi- y'inzara ya mitera ibihe byose urakoze abraham uh, madamu nirera icyo kibazo cya abrahamu uh, ikiba, muz, mu, musanzwe muzi ko iyo ntara ihura n'ibibazo uh, by'izuba ryinshi cyane ese mu migambi yanyu ya kure mutekereza ko icyo kibazo umuti wacyo waba uwuhe kugira ngo abaturage uko umwaka ugenda uhita batazo- batazakomeza bahura n'icyo kibazo
murakoze aburahamu murakoze aburahamu ku kibazo cyiwe abazize ariko kandi eh, nongere ngaruke mvuga yuko eh, ahanini iki kibazo giterwa n'ihindagurika ry'ikirere kandi ihindagurika ry'ikirere ntigisezerana hari aho bigenda bikimera neza mu kirundo by'ukuri bakimbura hari n'ikindi gihe bigorana isizeni bagatera batebye icyo gihe bigasubira bikagorana kugira baronke umwimbu rero nk'uko twama tubivuga eh, ni gukora ibikorwa byose bituma umwenegihugu ahangana n'ibi bihe ni ukuvuga mu guhangana eh, ibitegwa ibitegwa bikarigwa n'izuba icyo gihe biba biza twe rero iyo eh, duhanura abarimyi ni uko bimaze kuboneka gutya icyo gice kikaba gikarigwa bya biterwa bikarigwa n'izuba cyangwa n'imvura ntituvuga ngo na- nareke kubitera turavuga abitere ariko hari uruhande yo kubitera araheza agatera kandi n'ibiterwa birinda izuba ryinshi bikarinda n'imvura nyinshi kugira ngo ikizoza muri ibyo bibiri ibiterwa ntibize byononekare rimwe ni ukuvuga ko izuba ryatse cyane ibiharage birononekara rimwe rima ry'ibiharage ariko muri icyo gihe cyo tuvuga tuti ntarimo ibiharage ariko kandi haruhande harimo ibindi biterwa kugira ngo ibiharage nibyahura n'uruzuba aza aronka ikindi yikora ko mu kurindira ko ikirere kimera neza maze ibiharage bisubire byimbuke rero ni uko eh, tworaba mu marima mu irima ryose nkaho uretse mu kirundo turafite no mu kumoso hakarigwa kandi n'izuba kandi urumva iyo imvura itaguye karindwi igwa nyinshi biraheza bikagira naho nyine ingaruka uretse yuko bitibonekeza eh, ku rugezo rumwe ari nacyo gituma boca rero bitegura mu isi- mu irima akamenya ati ibiterwa birinda uruzuba ndabitera n'ibirinda urubura rwinshi kugira ngo kimwe muri ibyo kigize ntihagire eh, ntahungabane avuga ati aha ndaba ndikora kuri ibi iyo inyoni byimbuka iki nacyo kumbure ikirere kigenze neza ndoheva nanjye nimura kandi barabizi nabo nyine bavuga ati ijuru ntiryabikora imana ntiyabifashe bikagenda neza kandi muri ibi nubwo tuvuga ati ni ubuhinga ni ukuri ntitwoza turibagira no gusenga imana kuko iyo usenze imana iraheza igafasha irahindura ibintu urakoze madamu nirera reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika babiri mbere y'uko dusoza iki kiganiro Ah, faustin mwiriwe neza ikibazo cyawe uri hehe
mbo ndi mu rwanda ngewe yego ikibazo cyawe mu magambo make mu cyane karere ka kayonza iburasirazuba mu karere ka kayonza Mm,
ntabwo cyari ikibazo cyari iby- iby'inyunganizi yego kuko eh, nabonye kuri posite havuga yuko hari ikibazo cy'inzara mu rwanda no mu burundi muri ako karere kanyu ariko twumvise ko i- mufite icyo kibazo
mu karere ka kayonza iminsi ishize humvikanye ikibazo cy'inzara ariko byari byaratewe n'imvura nabisobanuye kuri eh, kuri komenti nashyize kuri post mvuga yuko ari ikibazo cyatewe n'uko batunganyaga ikibaya cya rwinkwavu bashaka gu- gukora imirimo umurima w'umuceri uwo muceri wari kuzagirira abaturage batuye umurenge wa rwinkwavu n'iri na n'urundi akamaro bituma rero mu- mu gukora mu- mu- mu- mu guku- mu- mu kugabanya amazi hamwe kugira ngo bazajye bakora irigesheni y'iyo mirima y'imiceri nicyo kibazo cyatumye havuka icyo kibazo cy'inzara muri iyo mirenge ariko ubu tuvugana mu rwanda navuga yuko nta nzara ihari kubera yuko twebwe twabonye imvura ihagije Ubu ibishyimbo ni bikuru ibirayi byarabonetse ikiro ku masoko kiri kuri magana atatu na mirongo itanu mu karere ka kayonza mu bindi mu tundi turere nka kigali ni magana abiri urumva ko nta kibazo cy'inzara twebwe dufite Faustin- Fa- Fa- Faustin- iki kibazo cy'inzara cya- cy'izuba ryabaye ryinshi mu mu mezi y'ukwa munani kwa karindwi n'ukwa gatandatu kugeza no mu kwa gatanu Foste u- By'ukuri fo- rero- Foste Foste urakoze Mm, cyane ndabumva.
urak- urakoze ariko mbere dutangira kino kiganiro ah, twumvishije minisitiri ushinzwe ubucuruzi n'inganda agaragaza ko n'u Rwanda nk'ibindi bihugu byo mu karere ah, na na na na- bwo rwahuye n'ikibazo kijyanye n'amapfa ayo mapfa akaba yaratumye ah, umusaruro utaboneka neza bikaviramo bamwe mu baturage kubura cyangwa se kugira ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa ariko urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe Ah, reka dufate celestin silvestre mwiriwe neza
mwiriwe nyakubaho uri hehe ndi hano ndi bugande ikibazo cyawe mu magambo make cyane amasegonda mirongo itatu
eh, amaseku- eh, amasegonda mirongo itatu ni ukuri jewe ndabona abanyarwanda benshi bariko barahungira i bugande kubera inzara yo mu rwanda Emwe, baza ari benshi emwe buzuye i bugande bariko barapagasa ni bugande turababona ni benshi ni benshi kandi bavuga ko bafite ikibazo c'inzara yo mu rwanda ngo babahaye kurima ukuti ariko ngo bakaba- bake- bakabigisha ibyo barima ngo ibyo bahora barima bibateza imbere ngo barabanyiye ko basubira kubirima niko baza batubwira jewe amajambo yanje nayo urakoze silvestre ubwo tuzashaka abashinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda nabwo ah, bagire icyo bavuga kuri icyo kibazo Ah, madame emerance nirera mu gusoza kino kiganiro twibanze cyane ahanini ku buhinzi ese iki kibazo cy'izuba ryatse cyane harunga- hari ingaruka ah, cyagize ku bijyanye n'umusaruro ukomoka mu bworozi
urakoze edi Eh, uko tubibona aho tugeze amaso kandi n'aho eh, eh, dukorana n'abajejwe uburimwe n'ubworozi bisha ku rwego rwo mu ntara hariho nyine n'abaraba igisata cy'ubworozi nabo nyine gushika ku rwego rw'imitumba ni uko eh, ubworozi ibitungwa birahari uretse ko naho nyine bihora bihura n'indwara zitandukanye ariko abajeje baraheza bakabikurikiranira hafi kugira ngo eh, bagarurire hagufi hama muri ico gisata c'ubworozi imbere yuko turangiza menyeshe yuko ubushikiranganji buriko buritunganya mu gutegura amategeko yoshigwaho kugira ngo ubworozi eh, butunganywe neza ibitungwa byororegwe mu mihana gutyo bikazofasha eh, mu kugwiza umwavu uretse n'umwavu no kugwiza amata kugira ngo imiryango nayo nyine inywa amata baronke nayo bashora kugira ngo bashobore kwikenura mu bindi baba bakeneye ibyo bikazofasha kandi eh, no mu magara y'abantu kuko dusabwa gufungura neza kugira ngo tugire n'amagara meza Madame Emerance Nirera umuvugizi w'ubushikiranganzi bw'uburimyi n'ubworozi mu Burundi nagira ngo mbashimire cyane kuba mwitabye ibyifuzo cyangwa se ubusabe bw'abanyagihugu badusabye ko ubushikiranganzi bwanyu twabutumira muka- mugatanga umucyo ku bijyanye n'ibibazo by'inzara bivugwa mu Burundi mwakoze cyane
murakoze cyane eh, edi ariko mu nkundire ndangize nimenyesha yuko eh, ibikorwa byo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe kugira ngo tugwize umwimbu bitari biraba ubushinganzi bw'uburimyi n'ubworozi ariko duhamagarira abantu bose umwe wese ahari ko twese biraturaba abajejwe intwaro eh, abamenyeshamana mu guta- mu gushikiriza amatangazo cyangwa ibikorwa biba byatunganiye kugira bafashe umurimyi abanyeshuri mu mashuri baravyiga burya bumenyi baronka ku ishuri ntibabugumize hajya ahubwo bafashe abavyeyi kugira ngo tuve muri vya bindi vyo kurima kwa kundi kwa kera ariko dutere intambwe tujane n'ibihe aho biba bigeze ni uruhara rero rw'umwe umwe wese aho aherereye kugira ngo umwimbu wiyongere turwanye n'inzara ni twese urakoze cyane madame emerance nirera nshimire cyane namwe inshuti mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire na fatuma alimasi karara wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema cyawu cyawu